Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. tubibutse ko mu burundi turiko dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 188 n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu kaze mwese mu biganiro byacu abajeje umutekano bararose amakuru avuga yuko hariho ahantu hoba hanyegeje imodokari n'amapikipiki bishasha biba bifise intumbero yo gukoreshwa mu guhungabanya umutekano imbere hagati n'inyuma y'aya matora y'ibwirizwa nshingiro yimirije uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi pierre nkurikiye avuga yuko ubushikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko hari abanyepolitike bagamije guhungabanya umutekano mu gihugu muri iki gihe cy'amatora iyo nkuru hamwe n'iyerekeye abanyagihugu mu rwanda mu karere ka rubavu basaba ubutegetsi kubimura ahandi kubera ibibazo by'imvura nyinshi hamwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyana tuyahere mu gihugu kibanyi ikiza ca ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo carongeye guhitana uwundi muntu umwe nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu akaba afise amakenga ko no ku bakozi bakora mu gisata c'ubuvuzi bandukiwe umushikiranganji dr ori ilunga mu itangazo yashikirije kuri uyu wa gatatu yavuze ko igiteye amakenga ari uko abakozi batatu bo mu gisata c'amagara y'abantu bari mu banduye ari naco gituma hakwiye inyishu yihutirwa kuri ico kibazo uwo mushikiranganji yemeje ko yarungitse abahinga mu vy'ubuvuzi cumi na babiri imbandaka ku murwa mukuru w'intara ya Equateur igihugu ca RDC catangaje ku munsi wa kabiri ko cinjiranywe na Ebola abantu mirongo ibiri na n'umwe baramaze kugaragaza ibimenyetso by'uwo mugera kandi cumi n'indwi barapfuye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasohoye umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo guhagarika igwirirana ry'ico kiza naho igihugu ca Nigeria gihana urubibe na RDC catangaje ku munsi wa gatatu ko gihagaritswe umutima n'ico kiza mu gihugu kibanyi abasivile batanu barishwe mu bitero abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bagizemo uruhara mu bumanuko bwa somaliya nk'uko byashyikirijwe ejo ku munsi wa kane n'abategetsi bo mu karere byabereyemo ali mohamed moaline umutegetsi w'aho byabereye yavuze ko kajugujugu zibiri za gisirikare za amerika hamwe n'abasirikare karuhariwe ba somaliya bagize uruhara mu gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane hafi y'igisagara ca afgoyi ni ku birometero bishika mirongo itatu uva i mogadisho umutegetsi w'igipolisi muri ico gisagara ibrahim abdi yemeje ico gitero avuga ko cari gitumbereye abarwanyi ba al shababu abasirikare ba somaliya bamenyereye bagaba ibitero nk'ivyo bafatanije n'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika babamenyereza ibitero vy'indege na misile vyarongerekanye mu mezi aheze kandi hari imyidogo ko bihitana abasivile igisirikare ca amerika ku mugabane wa afurika kimenyesha ko kiriko kiratohoza kuri ivyo vyagiriji ivyo biziga bitanu vy'abasivile bishwe nabo vyaciye bitwarwa mu bitaro vy'i mogadishu perezida mushasha wa sierra leone julius maada bio ejo kuwa kane yatangaje ko abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bagiye kuzokwiga ku buntu nk'uko yavyemereye abanyagihugu yiyamamariza amatora yavuze ko iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro mu mwaka mushasha w'ishuruza mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibyo yabitangaje ariko yugurura ibikorwa by'inama nshingamateka kandi avuga ko ari mu ntumbero yo guteza imbere inyigisho muri ico gihugu perezida biyo yatangaje ko muri kazoza ka hafi azogwiza kabiri amafaranga leta iha igisata c'indero ave ku bice cumi na kimwe asimbire kuri mirongo ibiri kw'ijana Sierra Leone ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi naho gifise ubutare bwinshi mu butaka bwaco harimo na diyama n'icya kabiri c'aba- ica kabiri c'abanyesirayeloni barenza imyaka cumi n'itanu ntibashoboye kuja mu mashuri nk'uko raporo ya unesco yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibivuga igihugu ca leta z'ubumwe za amerika ejo- kuri uyu wa gatanu cyatanguye gushyira mu ngiro ibihano bijanye no ku- kwi- kwiyunguruza muri amerika ku badiplomate ba pakistani ivyo bishikirizwa na ambasaderi wa pakistani washington aizaze shodri ambasaderi shodri yabwiye ijwi rya amerika ko iyo ngingo atari nziza na gato kandi ko ibyo bihugu bibiri bikwiye kwicarana kandi ko ingingo nk'izo atanumwe zungukira mu kwezi guheze niho imenyeshamakuru muri pakistani ryatangaza ko abadiplomate ba pakistani bazobuzwa kugira ingendo zirenza ibirometero mirongo ine hagati muri leta z'ubumwe za amerika bavuye kuri ambasade y'i washington canke ku bindi biro biri mu bindi bisagara ataruhusha bahawe na amerika imigenderanire hagati ya leta z'ubumwe za amerika na pakistan yaratitutse mu mezi aheze kuva aho leta z'ubumwe za amerika zihagarikiye umuriyaridi urenga w'amadolari zahora zifashisha igihugu ca pakistan mu vy'umutekano mu kurangiza naho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya kuri uyu wa kane ryarasabye ibihugu bifise uruhara mu bibera mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati kwigumya inyuma y'aho igihugu cya isirayeli kigabiye ibitero eh, ko cis- kuco cise ibirindiro vya irani muri siriya mu kwiheri- mu kwihora ibisasu vya roketi irani yarungitse ku basirikare bayo uburaya buvuga ko bwisunze raporo bwaronse kuri ibyo bitero bibona yuko bubona yuko ibintu bishobora kuyangara bikavanaho bitera n'intambara yadukira ibihugu byose muri ako karere
harakoze mugenzi wacu aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi ubushikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko hari abanyepolitike bagamije guhungabanya umutekano muri ibi bihe vy'amatora y'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro bavuga ko bwafashe imodokari n'amapikipiki bigamije gukoreshwa muri uwo mugambi ibujumbura mugenzi wacu diane ndonse arabidushikiriza imodokari icumi zo mu bwoko bwa kamyonete mitsubishi hamwe n'amapikipiki mirongo ibiri n'indwi zafashwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganji bw'umutekano zari nshasha nta nimero ndangangendeshwa zari bwajeko aho zari zitondetse mu kigo cy'iperereza zari k'umukungugu amapikipiki yari yanditse ko izina ry'umugambwe upd zigamibanga hariko n'ibicapo vyawo umuvugizi mu bushikiranganji bw'umutekano pierre nkurikiye avuga ko izo ngendeshwa zari zigamije gukoreshwa mu bikorwa vyo guhungabanya umutekano muri kino gihe c'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije n'inyuma yayo abajeje umutekano bararose amakuru avuga yuko hariho ahantu hoba hanyegeje imodokari n'amapikipiki bishasha biba bifise intumbero yo gukoreshwa mu guhungabanya umutekano imbere hagati n'inyuma y'aya matora y'ibwiri- y'ibwirizwa nshingiro yimirije hanyuma niho izo nkuru bazikorerako ejo rero baratinda barubura ejo mu gitondo baratinda barubura ivyo bintu ahantu vyari biri muri rohero ya mbere eh, ku mufasoni yitwa Hussein Bastena ni umufasoni w'umudandaza w'umugwizatunga yitwa Bayusuf wo ngaha mu gisagara ca Bujumbura pierre nkurikiye avuga ko amatohoza amaze gukorwa yerekana ko izo modokari n'ayo mapikipiki ari ivy'umunyepolitike usene rajabu Izi izi modokari uwo munyapolitiki yari yazitumye ko kera akirongoye umugambwe uri ku butegetsi uno munsi umugambwe witwa CNDD-FDD izi modoka rero zagiye gushika mu bihumbi bibiri na cumi ni ukuvuga yuko aho muri urwo rupango rw'uwo mupfasoni zari zihamaze iyi myaka yose ishika kuri ndwi ariko ubu rero zikaba zagomba gukoreshwa mu bikorwa vyo guhungabanya umutekano w'igihugu muri iki gihe c'aya matora umunyepolitike usene rajabu yakirizwa izo modokari zo guhungabanya umutekano yigeze kurongora umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi kuva uwo mugambwe ubushikako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nyuma yaho yahavuye abogozwa muri ayo mabanga aca yinjizwa ibohero rikuru rya mpimba mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi aho yahavuye atoroka aca ahungira hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tumenyeshe ko umukenyezi yafatanywe izi modokari bivugwa ko ari z'uyu munyepolitike ubushikiranganji bw'umutekano buvuga ko atacaha kimwagira ariko kandi pierre nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji avuga ko amatohoza agiye kubandanya kugira ngo abari inyuma y'uwo munyepolitike usene hajabu bahanwe i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane kuri iyo nkuru sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu iri yarusha yumvirije urubanza aho leta ya benin yagirizwa guhonyanga agateka ka muntu hamwe n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru inzego za leta y'icyo gihugu zugaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu radiyo na televiziyo byigenga bamwe mu bumvirijwe urwo rubanza basaba bene amaradiyo n'amateleviziyo yugawe mu burundi ko nabo bo kwitura amasentare mpuzamakungu ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru yarusha icyahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ya ser ryatangaje ko atagikozwe vuba ikibazo cy'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shirahamwe rivuga ko uburyo bwo gufasha izo mpunzi bushobora kubura umwanya uwo ari wo wose mu cegeranyo ryashize ahabona rivuga ko ubu hakenewe byihuta imiliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'imwe y'amadolari y'amerika kugira ngo rishobore kwitaho ku rugero rushimishije impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo vyose ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu ico gisata ca oni kimenyesha ko gushika ubu kimaze kuronka uburyo butarenga ibice bitandatu ku ijana vyakenewe mu mwaka uheze naho w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haser rivuga ko ryashoboye kuronka ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana gusa vya yarakenewe haser rivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe mu makambi y'impunzi atandukanye kububakira amazu byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi mu mashuri make no kwitaho rero amagara y'impunzi bicumbagira iryo shirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaho impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya afurika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo ico cegeranyo kivuga ko hamwe ubwo buryo bubonetse bwofasha n'impunzi zatatanye n'imiryango yazo kwegerana kubigisha imyuga mito mito ituma bibeshaho kuvura abakubaguwe abakorewe amabi atandukanye n'abafashwe ku nguvu ubwo buryo bwufasha kandi kwitaho neza abakenyezi bibarukira mu makambi y'impunzi kwitaho amagara y'abana no guha impunzi amazi meza iryo shirahamwe rivuga ko ribabazwa n'abana bigira munsi y'ibiti mu makambi ari muri tanzania kubera kubura ibirasi n'intebe hamwe n'ibindi bikoresho by'ishure rikavuga ko ubwo buryo bubonetse ico kiri mu bibazo byihutirwa iryo shami ryatangaje ko ubwo buryo burondegwa ari ubwo kwitaho impunzi ziri mu bihugu nka tanzania u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubuganda kenya zambia mozambike malawi hamwe na afurika y'epfo iryo shirahamwe rivuga ko rishima utwigoro twa leta y'u Burundi two kwakira impunzi zitahutse kuko zibyishakiye rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe bahungutse kandi ko n'ubu hari abaguma batahuka abenshi bava muri tanzania mu ikambi ya nduta yamara naho biri uko haser ryemeza ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto ni naho haser rifatira mu kuvuga ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka ariko ko uwushatse gutaha rimworohereza iryo shirami risaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi bivyitura isaba ubuhungiro vyekarabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika tuje mu Rwanda abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda basaba ubutegetsi kubimura ahandi umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
uwo muvumba udasanzwe ni uw'umugezi wa sebeya mu karere ka rubavu ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda kubera imvura idasanzwe muri ibi bihe biza bikomeje kuyogoza ibice bitandukanye by'u rwanda uyu mugezi wakoze abatari bake mu nkokora uhereye kuri seminari nto ya nyundo ku gisenyi ubu icyumweru kigiye gushyira abanyeshuri batahigira ijwi rya amerika igera kuri peti seminari nyundo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yasanze imirimo yo gukora amasuku irimbanije abaturutse impande zitandukanye ku gisenyi barimo bayora ibyondo mu byumba by'amashuri ndetse no mu kibuga cya peti seminari nyundo hari akamashini kavoma amazi kamena mu byumba by'amashuri akamashini kavoma amazi kugeza ubu kari gukora gate mbuka kutuzana amazi nyine mu buryo bwo kudufasha bitewe turi kogesha nyine mu mashuri nyine ko amashuri garengewe niba nkumva neza iki kigo nta kintu kiri gukorerwamo ndacyo ni ukuvuga ngo aka kamashini karavoma amazi kakamera mu mu mashuri Eh, ni ukuvuga ngo hamaze icyumweru cyose abanyeshuri batigira hamahanga eh.
ibindi bintu byangiritse ni ibihe ibikoresho byabo byaragiye amashuka aragenda matura zabo ziragenda ubwo nibyo kurya byabo byose za kawunga ibishyimbo byose byaragiye amazi yarabitembanye yarabitembanye kugeza ubu abanyeshuri ba peti seminari nyundo ku gisenyi ubuyobozi bwabaye bubimuriye mu bindi bigo bitandukanye byegereye aho bigiraga abakoraga muri iki kigo baravuga ko byagize ingaruka zikomeye uyabarizwa mu mirimo yo gutegura amafunguro kuri peti seminari nyundo yari mu ijagi ry'abakoraga amasuku nzanze ngoranga muri kino kigo ndi umukwiziniye twabaye tugeze mu masaha munani kumva sebe yije yirukanga cyane mu bimwe mu bikoresho byo twari tugiye gutekera abanyeshuri byose byose byaragiye n'ibikoresho bimwe by'abanyeshuri byose nta na kimwe bafite ni ukuvuga ngo urebye n'ibishyimbo twari twaradutsimbiye abanyeshuri byose byararengewe na mivero zaragiye ubwo ni ukuvuga ngo badukoremo ubutabazi bwihuse bareba ukuntu bafasha cyane cyane abanyeshuri radiyo ijwi ry'amerika ku nyundo yabonye amazu atari make yarindimutse kubera umugezi wa sebeya ku buryo yahindutse amatongo uyu uturanye n'umugezi wa sebeya twamusanze atoragura ibisigarizwa by'inzu ye ngo nabyo bitahangirikira ubu ngubu ibiza ikibitera sitwabimenye niba ari isebeya ibitera ibiki niba ari ingangu sinzi ukuntu biza none ndabona hahindutse itongo uri kuba he ubu ngubu ubu ngubu ndacumbitse ubu ndikura eh, ibintu biri mu mahema hanze urabona ko ndi gusenya ugiye kongera kubaka bimeze bite nakubaka he nta hantu nakubaka hagati aho ubwo babahaye ubufasha buhe nta bufasha baraduha ntabwo habe na buke se ntabwo none se ubwo mubayeho mute ubu ngubu turi aho ngaho nyine turacumbitse nyine ngo ngingi bisanzwe urabona bari gusenya amazu ha- aha ngaha turi gukura udukoresho tundi ibindi byarangiritse ntiwareba reba n'akaguru kanjye ukuntu kabaye bya- inzu yanguye ntureba yaguye ari nijoro nko mu masaa saba Ah, ni benshi ubu ntabwo bavuga umubare ni benshi umubare ntabwo uramenyekana Mm, ni benshi cyane abahunze ngo umudugudu wa hano yarahunze numva yahungiye mu mudugudu wa kayanza n'abandi baturage benshi rero baramukurikiye n'aba ngabo uko babona gutya nda n'umurara hano reba ngiyi inzu yahira imwe yagiye bose barahunze kandi hano ku muhanda benshi bahungiye hano hakurya muri muhira abandi bahungira hano iwacu hakurya muri iriya misozi kubera ko ho niyenda nubwo imisozi yacika ariko ntabwo ibintu byagenda gutya ubu ni bwana micombero ushinzwe umutekano mu mutwe w'inkeragutabara mu kagari ka nyundo ku gisenyi agaruka ku mibare yabo bigaragara ko bavanywe mu byabo n'ibiza bwana micombero hari icyo afata nk'icyaba igisubizo cy'umuti urambye ku baturiye umugezi wa sebeya njye nabona ikibanza baheraho ari ukwimura aba baturage kuko icyo babaha cyose bakanarara hano banapfa kubera iyi sebeya kubera isebeye nta kindi ni isebeye buriya ubu nubwo hano bameze gutya murayibonye ntabwo muyibonye nako bayasebeye ni umusazi urabona abasirikare nibo bazana ubwato bwabo bakambutsa abaturage iyo byakomeye kuko nta muturage wakwivana hano abantu baheze mu nzu bakajya ku maparafo hejuru bagatabaza abasirikare bakaza bakabakura hejuru bakabambutsa kugira ngo bagere muri kaburimbo na kaburimbo nabwo ubwayo hano haba huzuye amazi ariyo akata akambuka hakurya waba n'iriya hakurya hariyo amazu yah- yahirimye muri muhira ubu iyi ntabwo ari isebeye ubu yatuje nda- hano ntabwo wahagarara radiyo ijwi ry'amerika yamenye amakuru ko aha mu mirenge ya kanama rugerero na nyundo iri mu nkengero y'umugezi wa sebeya ubutegetsi buri guteganya kuhimura imiryango isaga magana atatu kugira ngo ubuzima bwabo butazisanga mu kaga iyo ni nayo ntumbero y'igihugu cyose muri rusange ku batuye mu manegeka imibare ya minisiteri yita ku biza mu rwanda iragaragaza ko abasaga magana abiri bamaze kuhasiga ubuzima kubera ibi biza bidasanzwe kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi n'umunani abasaga magana abiri kandi bamaze kubikomerekeramo ni mu gihe amazu nayo ari hejuru y'ibihumbi icumi yangiritse cyo kimwe n'amahegitari y'imyaka kuri uwo mubare iteganyagihe ryo riragaragaza ko iyi mvura ishobora kuzageza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa aha bageraho ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda arakoze mugenzi wacu eric kuri iyo nkuru umugwi w'abashingamateka ba amerika ushinzwe kurabira hamwe iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu ku mugabane wa afurika hirya y'ejo ku munsi wa gatatu warasuzumye uko umwidegemvyo mu gushikiriza ivyiyumviro muri politike mu madini no mu bimenyeshamakuru wifashe mu karere ka afurika yo munsi ya sahara mu biganiro vyamaze hafi amasaha abiri uwo mugwi waragarutse ku iyugagwa ry'imirongo ya fm y'ijwi rya amerika mu burundi n'amashengero yugawe mu rwanda idonido kuri iyi nkuru mugenzi wacu diane ninehazwe yakurikiranye iyo nama arabidushikiriza hambavu y'abashingamateka bagize uwo murugwi ujeje kuraba iyubahirizwa y'agateka kazina muntu ku mugabane wa afurika bari bitabiriye ivyo biganiro hari kandi abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri afurika n'abakurikiranira hagufi ivyo kumenyesha amakuru bavuze ko ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro biciye mu nzira zitandukanye ziranga demokarasi ugeze aho umwansi ashaka mu karere ka afurika yo munsi ya sahara umenyesha amakuru na nit talani aturuka muri congo brazaville yabwiye ako kanama ko abamenyesha amakuru muri afurika bakomerewe
iyo ukora uyu mwuga wiyumvira yuko ushobora gutegwa guhohotegwa gufatwa ku nguvu canke kwicwa uzira ico uriko urakora mwumva umuntu aba akora umwuga gute mwumva ubwo ari ubuzima mumbabarire ubwo nibwo buzima twe abamenyesha amakuru bo muri afurika tubayemo hageze aho umuntu atinya kuvuga ukuri kukwanka kukuzira sinkekeranya ko mwebwe abashingamateka b'amerika mushobora kugira icyo mufashije abategetsi ba afurika bakatureka tugakora umwuga twidegembye
umushingamateka chris smith wo muri leta ya new jersey akaba ari nawe aramutswa umurwa ujeje kuraba iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ku mugabane wa afurika ati ntimurira busema ibera muri ako karere tubikurikiranira hagufi kandi biraturaje ishinga
ahavugwa ubutegetsi bw'igitugu cyangwa aho demokarasi yasubiye inyuma nko muri kongo mu rwanda no mu burundi inzira abanyagihugu banyuramo mu kunenga ibitagenda ku butegetsi no gutanga ibitekerezo byabo binyuze mu itangazamakuru cyangwa mu nsengero byaragabanutse kurinda abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ni ngombwa cyane kuri twebwe dushobora kubikora kandi tuzabikora hari ikindi kibazo gikomeje gushinga umuzi muri afurika gufunga amaradiyo yigenga urugero rwa hafi ni uburundi buheruka gufunga imirongo ya bbc n'ijwi ry'amerika kugira amakenga ntibyabura mu gihe ayo maradiyo afungwa hasigaye ibyumweru bibiri gusa ngo haba amatora y'akamarampaka ashobora gutuma perezida w'uburundi aguma ku butegetsi kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu
iryo yugarwa rya fm z'ijwi rya amerika na bbc mu burundi umushingamateka smith avuga negusi mengesha atwara igisata ca afurika c'ijwi rya amerika yemeje ko ririko ritera agahombo kanini
iri hagarikwa rije indwi zibiri imbere ya kamarampaka yo kuwa cumi n'indwi ku kwezi twese vyaduciye ivutu kuwa gatanu muri muri isanga twabajije ujejwe amategeko muri cnc akaba yavuze ko ingingo yo guhagarika ijwi rya amerika atari ntasubirwamwo hashobora kuba ukujurira mu rukiko ibi vyumvikana ko kumbure hashobora kuba inyishu kuri iki kibazo kugara fm yacu mu burundi ni uruhombo rukomeye cane ku banyagihugu b'ico gihugu kundwi kundwi ijwi rya amerika ryumvirizwa n'ibice mirongo itanu n'indwi kw'ijana vy'abantu ibujumbura ni mirongo umunani na bitanu kw'ijana tukaba turi mu bumvirizwa cane ubu igitangaje cane ni icizere igisata cacu gifise ibice mirongo icenda na kimwe kw'ijana vy'abatwumviriza barizera amakuru ijwi rya amerika ritanga
mu gihe abashingamateka bo mu rwujejwe ivy'agateka kazina muntu muri afurika bavuze ko imwe mu mikenyero bashobora gukoresha ngo bagondoze amaleta nyafurika ari ibihano bitandukanye john prendegast ari mu baharanira agateka kazina muntu yabasabye kwitondera ivyo bihano kuko akatari gake ataco bihindura The idea that sanctions in Africa don't work is a product specifically of the design icyiyumviro c'uko ibihano muri afurika bidakora biterwa n'ingene bitegurwa bigashirwa mu ngiro kugira bikore ibihano bitegerezwa gufatirwa umugwi munini w'abantu bakorana bashoboza intwaro z'umukazo gucinyiza amashirahamwe yigenga atari gusa abantu bakoze amabi ibihano nyakuri ntibikora gusa kuri abo bagirizwa kurusha abandi bazi imbere ahubwo n'abandi bose bakora mu cimbo cabo n'amashirahamwe barongoye iyi niyo ngendo yo guhindura ingeso
abitabiriye ivyo biganiro barasavye bashimitse kandi ko ikibazo c'iyugarwa ry'amashengero agera ku majana indwi mu gihugu c'u rwanda gikurikiranirwa hagufi mu ntumbero yo kuraba nimba atawurenganywa azira ukwemera kwiwe ibikorwa vyo kuri uno wa gatatu vyaritabiriwe kandi n'abakorera ubuserukizi bw'u rwanda n'uburundi washington dc n'ubwatanumwe yashimye kugira ico avuze ku vyahavugiwe urakoze diane kuri iyo nkuru
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
umunsi umwe inyuma yaho amakungu ahimbarije umunsi wo kwibuka ubwigenge bwo gushikiza amakuru hamwe n'iminsi icumi imbere y'uko haba amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu burundi leta y'uburundi yaratangaje ku munsi wa gatanu itariki zine y'ukwezi kwa gatanu kwigiye guhagarika ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mu kiringo cy'amezi atandatu ingingo yatanguye gushyirwa mu ngiro ku munsi wa mbere itariki indwi y'uku kwezi kwa gatanu urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ukuntu ibinyamakuru amaradiyo hamwe na televiziyo bikora rwarareze iradiyo ijwi ry'amerika n'iradiyo bbc ko byarenze ku mategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru urwo rwego rwaragabishije kandi iradiyo rfi ruyirega ko yatangaje amakuru y'ibinyoma avuga ko abantu bazotora oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro bazokwibonera ko umuyobozi w'iradiyo ijwi ry'amerika amanda bennett yagize ati twaguye mu gahundwe twumvise iyo ngingo yafashwe n'urwego cnc yo guhagarika ibiganiro n'amakuru bitangazwa n'iradiyo ijwi ry'amerika ati abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika bazeye byinshi ku iradiyo ijwi ry'amerika ribashikiriza amakuru y'imvaho kandi ahagezwe ko ni ukuvuga rero ko babujijwe kuronka amakuru atangazwa n'iradiyo bizigiye muri iki gihe igihugu kiri mu bihe bihambaye ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika bizobandanya mu kirundi no mu kinyarwanda bicishijwe ku mirongo migufi ku buhingangurukarabumenyi hamwe no kuri fm zitangwa n'ibyuma biri mu bihugu bibanyi by'uburundi abamenyesha amakuru bakorera ijwi ry'amerika mu burundi baratangaje ku munsi wa mbere mu gitondo ko iyo ngingo yo guhagarika ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika yari yashyizwe mu ngiro ku munsi wa mbere naho iradiyo ijwi ry'amerika itangariza ibiganiro byayo ku mirongo migufi kuri televiziyo hamwe no ku buhinga ngurukanabumenyi nta nkeka k'umurongo wa fm ariwe ukundwa cyane n'abarundi kandi ari wo utuma bumviriza ari benshi nk'uko umukuru w'urwego rutwara iradiyo ijwi ry'amerika john f lanson yabishikirije ku igenekerezo ry'indwi ryo ku kwezi kwa gatanu agira ati abo banyagihugu bari bamenyereye ibiganiro ataho vyegamiye vy'iradiyo ijwi ry'amerika ati urwego rutwara iradiyo ijwi ry'amerika bbg ruzobandanya gushigikira abarundi mu kubaha amakuru y'imvaho ati ndateye akamo perezida pierre nkurunziza ahindure iyo ngingo leta z'ubumwe za amerika ziremera ko ubwigenge bwo gushikiriza amakuru ari kimwe mu bintu bikomeye mu ntwaro ya demokarasi umutetsi akora mu bushikiranganji bwa leta y'amerika ijejwe imigenderanire yagize ati turababajwe n'iyo ngingo kandi amakenga yacu twarayashikirije leta y'uburundi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi tubifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.